Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese turi kumwe. Muri kumwe na Oriane Itangishaka hano kw'iradiyo ijwi ry'Amerika Washington DC muri studio gatanu. Nongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri ino saha.
yari yambaye neza ntana ico bacerekana ko yarakubiswe cyangwa yaranizwe cyangwa n'amaraso yaratemvye canke ibindi nta kimenyetso na kimwe cerekana yuko yoba yarishwe Uyo ni umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ku kiziga c'intwazangabo catowe mu gisagara ca Bujumbura ni mu kanya gato mu makuru yo mu Burundi. ikiziga c'intwazangabo y'igipolisi ifise ipeti rya koronere catowe muri karitiye ya gatatu ya zone ngagara mu buraruko bwa bujumbura kuri uyu wa mbere mu gitondo igipolisi kimenyesha ko gushika ubu i- i- ubu icamwishe kitaramenyekana kubera nyakwigendera ataruguma canke ikindi kimenyetso kiri ku mubiri wiwe cerekana uko yoba yitavye imana ni inkuru ya mugenzi wacu eloge burikaneza
Ico kiziga catowe mu bigo vya Paroisse Saint Joseph iri muri quartier ya gatatu zone Ngagara commune Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura nyakwigendera yitwa Charles Ndeo kubwayo yahora aranguriye imirimo ya misi yose mu ishure ry'intwaza ngabo ry'igipolisi riri mu mitakataka mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yemeza ko bakorana na Ndeo kubwayo baheruka kumukubita ijisho rya nyuma ku muhingamo kuri uyu w'Imana iyo ntwazangabo amakuru igipolisi kimaze kuronka nuko yari yavuye ku kazi kayo hariya nyene muri iriya shure eh, kaminuza y'igipolisi ejo mu gihe c'amasaha cenda yaraje n'imodoka y'akazi iyo basavye kururukira mu kinama ageze mu kinama niho yoruruka arava muri iyo modoka y'akazi yorurukana n'umukorezi umukorezi kuko hari habaye imisi hariya muri iriya kigo ca kaminuza y'igipolisi uwo mukorezi rero yafashije patiri mu misi niwe bururukanye hanyuma ngo baba barafashe taxi baraheza bagenda ahandi cakurikiye no kuno munsi mu gitondo ariho baza babo batora ico kiziga bihweje ico kiziga abagira amatohoza bemeza ko ata kintu na kimwe cerekana icishe iyo ntwaza ngabo nta kimenyetso na kimwe cerekana yuko yoba yarishwe cari kuriwe yari yambaye neza ntana ico bacerekana ko yarakubiswe cangwa yaranizwe cangwa n'amaraso yaratemvye canke ibindi nta kimenyetso na kimwe cerekana yuko yoba yarishwe kiziga cari kiryamitse aho hantu amatohoza niyo aza guheza akerekana neza kungene vyagenze mm, babajije na cane cane nk'uwo muntu bururukanye imodoka nkumbure ukuri gusumbirije kuraheza kuze kubonekana mu nyuma aho bivanye nuko kungene amatohoza azoba ariko aragenda abantu babiri nibo bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza abapolisi bazindutseho barabibona barandika ivyo babonye hanyuma hari n'abanyezamu babiri bafashwe muri iyo paruwasi kuko ni ikigo gisanzwe gifise uruzitiro rwugagwa hariko n'imiryango hakaba rero n'abanyezamu urumva nta kuntu ibintu vyoberayo ku- abo banyezamu ngo ntibaheze ngo babimenye ntivyokunda Eh, hamwe rero ico bari kiziga baba bazanyeho kugita uh, abo banyezamu babona kiretse nka hari nk'amwe yoba yaje akomeye hanyuma agatemberaho iyo bija hose abo banyezamu ntibobura ico amakuru ba- batanga mu kurindira ayo makuru batanga igipolisi casavye ko hari ibipimo vyo kwa muganga autopsy mu gifaransa mw'ijoro ryo kuri uw'imana kandi rishira uwa mbere hari iyindi ntwazangabo yo mu gipolisi yahatswe kwihekura muri zone musaga ku mugwa mukuru bujumbura mu manuko hafi nk'igihe c'isaha indwi z'ijoro yugaraniye abana biwe bane n'umukenyezi wiwe mu nzu aca yihereza umuriro abajejwe umutekano bahavuye baza kuzimya abana babiri bababaye cane ubu bariko baravugwa igipolisi cemeza ko iyo ntwazanga bishobora kuba ifise ingorane mu mutwe kuko ritari rya mbere ituriye ibintu vyo mu nzu imaze kuvugwa kubera yari yakomeretse irikinigana n'abajejwe umutekano iyo ntwazangabo yahavuye ihagarikwa ijanwa kubarizwa mu gipolisi c'inyamiramabi eroge uri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze rero ejo kaneza y'ubujumbura turacari bujumbura nyuma yaho habaye imyuzuriro y'imvura ku munsi wa kane w'indwi iheze muri zone buterere ya komine ntahangwa mu gisagara ca bujumbura abanyagihugu bashika kuri majana atatu bacumbikiye ku ishure shingiro ryo ku bumwe muri iyo zone baba abanyeshuri canke abany- abanyagihugu ntiborohewe ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu diane ndonse mu gisagara ca bujumbura
urwamo ni urw'abanyeshuri hamwe n'abanyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo ku bumwe muri zone buterere nyuma y'aho imyuzurire y'imvura ibatereye kuri uyu wa kane w'indwi uheze igihe ijwi rya amerika ryahashika igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu ryasanze aba banyagihugu bariko barasohora intekera zabo abandi bakubura bongera basubiza intebe mu birasi abanyeshuri bicarako abanyeshure baje gukora ikibazo bari batamariwe bamwe bariko bibaza ko atabibazo bikorwa baravye intekera z'aba banyagihugu zandagaye imbere y'ibirasi bakoreramwo ibibazo uwuserukira abanyeshure bo kw'ishure shingiro ryo ku bumwe muhoza idrisa atubwira ko batashoboye kwitegurira neza ibibazo bagira bakore kubera hariho abanyeshure kenshi iyo bariko baritegurira ikibazo baje kw'ishure bisaba yuko bafata umwanya bakagira nka revision mugaho ivyo bintu ntivyashoboye gukunda bivanye n'izi ngorane z'aba bantu kubera hagati yabo nyene ugasanga bariko barashwana ibintu by'urwamo abana batera induru abana barira bigatuma twebwe abanyeshure ntiyashobora kuronka umwanya wo gusubiramwo ivyigwa abarongoye iri shure bavuga ko bamaze kononekara ibintu byinshi ku bw'aba banyagihugu umuyobozi muheto w'intore ferdinand avuga ko iminsi itatu bahamaze intebe mirongo ibiri zimaze kuvunika ikindi ni ubuzu bwa sugumwe bwononekaye ku bw'igitigiri kinini cy'ababukoresha bukaba nkako ibirasi bibwegereye birangwa n'umunuko uyu muyobozi w'ishure shingiro ryo ku bumwe asaba abajejwe isuku kugira icyo bakoze mu maguru masha abanyeshure batarafatwa n'indwara zituruka ku isuku rike ubuzu bwa sugumwe bwaragize ikibazo kuko bwakiriye abantu benshi kandi na cane cane harimo n'abana benshi bagiye barahonona hirya n'ino aho nyene twasaba yuko bishoboka hoboneka umuti wogerageza kugira ngo wice imicafu urongoye komite y'abavyeyi barereye kuri iryo shure majambere antoine asaba ko abo banyagihugu bojanwa mu bindi bibanza biri kure y'iryo shure ku neza y'abana babo ariko kandi n'aba banyagihugu bavuga ko babayeho mu buzima bubi kuri iri shure batanga akarorero ko kubura ico baryamako hamwe n'ico bafungura eka mbere nuko kuguma babisanya n'abanyeshure mu birasi bikuboroheye aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika abanyeshure iyo baje baca batubwira ati dusohoke hanze mugabo iyo bongeye bagataha nko mu masaa munani baca batubwira ngo twongere dusubire mu mashuri urumva no guturatura nyene nivyo vya bindi twabuze aho twicara n'aho duhagarara turaraduhagaze turasabye ko bohaturira hose aho twokwicara tugaturuza nyine bakadufasha n'umusegetera mwe bamwe n'ivyo bakoreshamo ntavyo dufise kuva dushika ngaha ntiturafungura abangaha ntiworaba inzara irabishe nta kantu barigira bafata mwe mushika kure mwodufasha mugasemerera ari leta ari umukuru w'igihugu akadufasha akaza kutugeraho akaraba tumerewe nabi rwose uku kurindira ko abanyeshure baheza gukora ibibazo kugira basubire mu birasi bacumbikiwemwo kubatera impungenge nk'igihe imvura iguye ko batoronkaho bugama userukira aba banyagihugu nuko amazina claude asaba abajeje intwaro kubagarukira ko vuba twosaba yuko abajeje intwaro ko borondorera uburaro aba bantu bari ngaha kugira ngo izuba rireke kuguma ribaturagaza imvura nayo ibanyagira naho ico gufungura kitaraboneka ngabo ntibabandanye babona amagorwa cane urongoye zone buterere ernest nduwimana avuga ko iki kibazo c'aba banyagihugu yagishikirije abamukurira mu nzego kandi ko gishobora bashobora gutorerwa inyishu mu minsi ya vuba ikibazo nkoramutima tuze kwirukangamo kugira hajya abantu bave hajya abana baranye kwiga rero twaragitanze kubatukurira kugira turabe ukuntu tuva mu nzira nibaza yuko ari uno munsi canke ejo bizoba vyavuye mu nzira kuko biriko birakorwa vyihuta hambavu y'aba banyagihugu bacumbikiwe ku ishure shingiro ryo ku bumwe hari abandi batse indaro mu mihana itandukanye yo mu gisagara ca bujumbura n'abanyene basaba kudasigwa inyuma mu kuronswa imfashanyo twase guca mu mashure kubera tutokwira hose kandi ikindi ca kabiri urabona tugiye turasaba indaro tuba turi mu muryango kandi abana ntabacu ntihaza ngo bandure indwara zitandukanye umunsi bibutse abo ku mashure muze mutwibuke natwe turi ngaha mu isiti dufise ingorane zitandukanye ubukene buratwishe twibutse ko igipolisi kijejwe gukinga impanuka kimenyesha ko abantu icenda aribo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima muri iyi myuzurira y'imvura amazu atari make akabomoka n'imirima ikononekara kuva ku munsi wa kane w'indwi iheze mu gisagara ca bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamira n'iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mufasoni lidiya nsekera eh, yaraye atowe kuyobora umugwi w'igihugu ujejwe imikino ya olympic cno kuri uyu wa mbere rero habaye ibisikana hagati y'uwahora arongoye uwo mugwi general major evariste ndayishimiye n'umufasoni lidiya nsekera mugenzi wacu evariste nziko banyanka niho yarari tumutega amatwi
Ijyo bisikana mu mugwi w'igihugu ujejwe inkino mu Burundi yabaye hagati ya General Major Evariste Ndayishimiye yahora arongoye uwo mugwi hamwe n'umufasoni Lydia Nsekera yatowe kuri w'Imana General Ndayishimiye yashikirije ko naho avuye muri amabanga azoguma hafi y'uwo mufasoni kugira bafashanye guteza imbere inkino mu Burundi iyo ntwaza ngabo y'ipita rya General yabwijwe rya Amerika bimwe mu byo asigiye umukoreye mu ngata ndamusigiye mwizero kuko kubanza kumukeza tukamwereka ko tumufashe umugongo hanyuma seno murazi yari ifise ibitari bike bwa mbere hoho nabanje kumushikiriza amategeko agenga iri shyirahamwe hanyuma ndamushyikiriza ubutunzi twari dufise ikigega ndamushyikiriza n'ibikoresho rero twari dusanzwe dukoresha Aha rero hariho n'ibyo tukibandanya dukora murabona nka ya shani yo mu kanyosha inzu yarubatswe hariho ibibura bitari bike bitarajyamwo hariho rero n'ibikoresho bindi baguma bakoresha nibyo ndamusigiye kandi noneho dusanzwe turi kumwe urumva icyo bigira ko ingorane azoca amamagara Mufasoni Lydia Nsekera ashikiriye amabanga yo kurongora umugwi w'igihugu ujejwe inkino Komite National Olympique kandi ajejwe n'amabanga menshi mu gisata c'inkino ku rwego rw'isi uwo mukenyezi avuga ko amabanga yo kurongora Komite National Olympique atari umuzigo uremereye kuko azoyafashanya n'abo bari kumwe muri komite nshingwabikorwa kubw'iwanjye si umuzigo kubera yuko si jewe nzokora jenyene nk'uko mwabonye komite executive yarayitowe eh, tuzokorera hamwe yari kuba umuzigo ari je jenyene nzokora ubwo bukomu tuzokorera muri komite executive na muzigo n'umwe uhari uwo yahoze arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi arahumuriza abibaza ko amwe mu mabanga ajejwe mu makungu atazomworohereza kurongora umugwi w'igihugu ujejwe inkino seno mu mfunyafunyo y'igifaransa n'aho nyene avuga ko kiretse we asanzwe afise icegera kimusubirira mu bikorwa byo kurongora uwo murwi igihe atahari n'abandi bo muri komite nshingwabikorwa bafise ivyegera vyabo abantu bibaza ko ari byinshi cyane niba abantu bibaza yuko umuntu ashitse ahantu akora wenyene mugabo urya muntu yamenyereye gukorana n'abandi akarorero murazi yuko muri football uba ufise ekipe mvuga football kuko niyo mvuyemo uba ufise ekipe ya football mugabo hajya murazi neza yuko turiko turategura match ntitegura koca gusa match itegura komisiyo tekinike yose ugiye gutegura match uri wenyene uratsindwa mugabo ugiye muri reniyo tekinike mwese mukayikorera hamwe urwo rugamba murarutsi iyo match murarutsinda ni naco gituma mvuga rero yuko kubazi gukorera hamwe muri ekipe kuri kuri uwo muntu akazi ntikaba karekare mu mabanga ajejwe ku rwego mpuzamakungu umufasoni Lydia Nsekera ari mu bagize komite nshingwabikorwa y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ari mu murwi ushinzwe gutegura inkino zo kwinonora imitsi zo mu mwaka wa 2020 zizobera mu gihugu c'ubuyapani ni umwe mu bagize komite ijejwe inkino ku isi komite international olympique mu mfunyafunyo y'igifaransa anajejwe ivyo gutunganya urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme ku isi ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika urakoze cyane evariste nziko banyanka kuri iyo nkuru mu ndwi iheze leta y'u Burundi yasubiriye gushikiriza ibirego bivuga ko igihugu cy'u Rwanda ububirigi ubufaransa vyagize uruhara rukomeye cyane mu ruhagarara rwa politiki rwatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mbega urwo ruhagarara rubonwa gute n'abarundi bamwe bamwe mugenzi wacu frederic ngundikije yaganiriye na professeur libera ntibashyira kandi murantunga yigisha kuri kaminuza libre de bruxelles mu bubirigi na professeur deogracias nkinamira hamwe n'umukuru w'ishyirahamwe folicone rigwanya akamwana wa mama gerard hakizimana mu burundi bavuganye kandi n'abanywanyi biradijwe rya Amerika dutega amatwi duhereye kuri professeur Deogracias Nkinamira
we iby'uko byatanzwe muri mu bibiri na cumi na gatanu biraboneka ko barimwo mugabo bahereye kera aho usoro habereye intango intango yabaye kuva kare urumva rero kuva kuva deja nivo de l'independanse ce n'est pas seulement 2015 bien bibaza yuko le problème rero uko zimeze twozi intumbero ziboneka kuko niho tworonka nyine dutanga inyishu nombreux ziboneka c'est d'abord ceci le grand problème nous nous avons des perspectives stratégiques différentes euh, izo perspectives stratégiques différentes zirimo rero le fait d'une politique paternaliste hein, qui qui est vraiment difficilement supportable yahereye kuva kera kandi yahabaye wumvise ko uyu munsi kagame yamye eh, kuronka ikigongo c'eropate muri vatican ibyo biriko biratangura dogo turafise tutete icyizere yuko n'abandi bazohava bagira bati reka dusabe imbabazi ku byo twakoze kuko byariye kuva bagitangura gusepara abantu kuko abahutu n'abatutsi turazi neza ko turi bamwe kandi twame tuvukana kandi n'ubu ntakiriho na kimwe kiriko kiradutanya rero mbaze kubona rero ibyo bintu ukuntu twari tumeze n'ingene baje bakadutanya c'est déjà la redutare hanyuma donc histoire de la domination ikindi nacyo nibaza yuko ibyo byose byagiye tuzanamo n'ukwangana n'inzangano gusa naho turwana ikwiye gusi iyo ari grand problème de l'exploitation kuko wowe ari gusemwa intérêt intérêt yari kugira ngo bashobore kwe exploiter en fait les capacités de richesse dusanganywe twabibonye plus tard mugande twari tubizi kuva kare c'est une vision twavuye tubona assez donc facilement donc le grand problème rero ni uko ubu unye baratanguye kubona ko tubizi segirema mbonsingi sitadire biraduha ushobora kugira ngo umwe tuvugane ku kintu cyumvikana professeur radegurasias ntamira murashikirije ikibazo gihambaye cyane rwose tuhava tugaruka ko ikibazo muvuze ko abahutu n'abatutsi ari bamwe ico ni ikibazo gihambaye cyane rwose kandi abarundi bose eka n'abanyarwanda bakwiye gusubira bakihweza neza ariko imbere yo kutokigaruka ko nashaka maze na professeur libera ntibashira kandagire ico yishe kuri ca kibazo ca mbere eh, niba ivyo bihugu uko ari bitatu koko vyaragize uruhara mu ruhagarara rwa politike mu Burundi duga kwijambo libera je nibaza ko uruhagarara rwabaye mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ibyo bihugu nta ruhara runini rubifisemo muti kubera iki kuko ingorane zo zabaye ni ingorane z'abarundi zijyanye no kurwanira ubutegetsi ubwo butegetsi nabwo bukaba bwari butunganijwe n'ibwirizwa nshingiro nkuru nziza yagerageje guhindura mugabo ikanga hanyuma rikaba rije rijanye n'amasezerano yarusha simbo muri muri zo muri amasezerano yarusha nibutse yuko igihugu cy'ububirigi cyafashije cyane rwose na cyane cyane Louis Michel ari ministre des affaires étrangères n'ibihugu bya buraya byarafashije muri izi ngorane rero uburundi burimwo icyo ni ukwibutsa ni uko si irya mbere kuva cndf igiye ku butegetsi ivuga nabi ibindi bihugu yanga ibindi bihugu ivuga yuko ibihugu ibihugu byivanga mu by'igihugu mu by'uburundi ni uvuga mu ncamake oni mfashe oni muribuka neza abakozi ba oni birukanywe ni benshi cyane muribuka nuzeye leta zunze ubumwe za amerika umudamu yitwa samantha power yari mu minsi iheze yatashobora kuja mu burundi in europeyene uko nyene yafashe ibihano u rwanda ububirigi ubufaransa ubufaransa kubera nuze ya resolution yavuga yuko yasaba yuko horunka mu burundi ya polisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani ni wo kwibutsa na canada muribuka nuzeye perezida wa cndfdd mu gihe ministre de la défense wa canada ari kumwe na general romeo dallaire na louise arbour baje muri ako karere ingene perezida w'isndfdd yabagirije yuko baje gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza mu ncamake rero kubera cndfdd yananiwe no gutwara igihugu abarundi bakaba bashonje inzara ikaba iri kwica irica abantu malariya ikwica abantu ibyo byose kubera bananiwe baciye barondera icyo bashyira imbere ko ara- biva hanze Eh, ico- mu ncamake rero mwavuze ko ataruhara runini ivyo bihugu bifise ego Ego mbe reka reka duhe n'ijambo eh, umushyiranahe Gerard Hakizimana nawe nyine agira icyo avuze kuri icyo kibazo imbere y'uko tuvuga tuduga ku bindi bibazo muri kumurashikiza Gerard Hakizimana uruhara rw'ivyo bihugu bifashe gute mu ruhagarara rwa politike mu Burundi
Eh, mu bisanzwe nk'uko twaba twabashikirije atandukanye no mu raporo twagiye twandika eh, ibyo bihugu birafise uruhare rudasanzwe naho bamwe kumva batabona kumwe yashaka kuza imbere kenshi ugasanga ko bayitira kuba ishigisha ubutegetsi cyangwa kugira ubutegetsi ahantu muri izo raporo twakoze ku gihugu cy'u rwanda hari mu kwezi kwa gatandatu aho umunywanyi wacu yasanzwe ari muri icyo gihugu yakoreye raporo amaze kubona ko abantu bariko barinjirizwa mu gisoda eh, cogwanya leta y'uburundi arakora raporo ayitungikira eh, tutaheza kuyitosora na sozi nayo irasohora icegeranyo cayo eh, eh, cerekana ko u u rwanda rwagize uruhara mu kwigisha eh, kumbure abagomba guhungabanya amahoro n'umutekano muri iyo raporo tukavuga ko twebwe harimwo n'abana b'imyaka cumi n'ine eh, cumi n'ibiri bahatirwa kuja muri ivyo bikorwa aha ku bijanye n'uruhara rw'ububirigi ntawubwiyobagiza turavuga ko ibi byo gutanga uburyo n'ibindi bajya batanga uburyo bacumbikira afite ibyo bagirizwa mu bisanzwe twebwe dusanzwe turiko turarwanira kurwanya ukudahana bwagiye buboneka mu gihugu Eh, biraboneka ko nta kintu na- nta gihe byigeze biba ko eh, abatavuga rumwe na leta batembereza ubutegetsi ushobora guhungira mu gihugu kanaka bagahabwa indaro hakaba imitahe mpuzamakungu ko ndaza ko ibihugu birafitaniye amasezerano atuma eh, ibyo bihugu bihana abafite ibyo bagirizwa n'ibyo batembereza ubutegetsi n'ibindi bizagira bifitanye ingamba nyinshi mu gihugu tukabona yuko n'uburiri bufite uruhare rudasanzwe no munsi abatuma abatavuga rumwe na leta batembereza ubutegetsi mu nama nkunguzamateka gusigura eh, rwarafashije gushinga iryo shyirahamwe sinarode rurafasha guhiga uburyo ibyo byose rero tuvuga ko ni uruhare rudasanzwe uburyo c'ubufaransa naho eh, mu ishyirahamwe ry'igihugu eh, gishinzwe kurwanya ikimenyi n'akamubonano n'amahama aha naho ntitukurengagiza ico gihugu c'ubufaransa kirafise ico cagiye giterera mu Ego me- bijanye no gutanga uburyo mu bijanye no gushyigikira abatavuga rumwe na leta Ego eh, me- biciye mu nguvu reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranyira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise sofoni sofoni muri Veneza muri he sofoni gisagara cya bujumbura murafise ikibazo murafise iciyumviro turi kumwe n'abashingantahe batatu duga ku ijambo geragamba zo mutumire wa mbere ati mbe kuvuga yuko ibyo bihugu ubufaransa n'ububirigi n'u rwanda ko byo bazaragize uruhara mu ngorane zabaye mu burundi si uko baba barazi ibijya mfashanyo bahora batanga mukaca mubona yuko bari abansi b'igihugu umutumire wa kabiri nawe nkamwibariza ati mbe ko nzu igihugu cy'u rwanda n'uburundi barisoma mbike ubu baba bacanyemo kubera iki ko nzi umwe yigeze kugabira ngo mu wundi wundi akamugabira icumi umutumire wa gatatu nawe nkaca ndamwibariza ati mbe nuko wiki kugira hagaruka umwizero hagati y'ivyo bihugu bitatu bidacana uwaka n'uburundi murakoze murakoze sofoni ikibazo ca gatatu nka bose bacishuye reka duhe ijambo eh, degracias nkiramira ku kibazo ca mbere mubajije yego cyane Emwe, icyo kibazo kiratomoye rwose kandi aranyarukije mu rundi arafise ukuntu avuga ibintu yihu- yihuta sofoni sofoni ndakwambuka ivyo sofoni Eh, iyi- icoba caratumye ibi bihugu bigira uruhara ikintu cy'agaseseshwa burundu muri hariho ibintu byo bavuze ndavuga nk'akarorero mu bubirigi warumvise icya mbere warumvise louis michel louis michel ni umuntu akomeye cyane mu bubirigi niba utamuzi uramubaza abandi baramukubwira kandi ibintu yavuze nibyo yerekanye biraboneka n'amavidewo arahari nta kindi gihari umuntu hafitana umukuru w'igihugu akakwimwita umusazi Ya- nawe nyine ntabakomeye arafite ingorane abafite ingorane nabo nyine mu mutwe gatumbereye cyane rero muntu yitwa ko a- a- ameze neza asanzwe afite ibintu yize ibintu kandi amaze kuronka ne- n'ibintu ibintu bikomeye hakaba n'ikindi rero navuze cya kare cy'uko baheza bakaremendanya bagashyiramo didactisation fausse navuze ibintu bya menge navuze n'ibindi hanyuma hakaba n'ikindi cy'uko eh, uburundi bugira imitahe mpuzamakungu bavuga ntibabikurikize kandi abandi bose hariho amategeko agenga ibihugu byose bageze ntibabikurikize hakaba n'ikindi rero baraheza bakabaca babacumbikira bakanabafasha bakanafata amafoto bari kumwe kandi bazi ko ari abantu bekriminere bari bazwi bamaze bafite bagirizwa borindira bacaye bakoma bafata bo nyene bakavuga ati reka uburundi ko eh, twibaza ko bwaba rucuruca nabi reka twebwe tubacira urubanza twebwe hasi kuko ibyo biriho ubundi bo internationale meme donc la belgique hariho n'abandi yigeze gucira imanza bihuriye n'abantu bagaheza bagaca urubanza bigahe puisque bafite ibyo bagirizwa byo tutose cyangwa urumva harimo ikintu uruhara bararufite bararufite biraboneka ayo maponda akubwiye ni atatu cyangwa ane mugabo Egome.
urabona ayandi menshi nuko nta byinjizo tubakana mu byo wanjye ndabihegeje ndabona ibindi mvuga mugabo ngira ndabivuga hanyuma Iki- iki- ibindi bibazo safone yabaje n'ibibazo bya ronse inyishu ariko reka duhe ijambo libera ntibibashira kandi niba afise cavuga ku kibazo ca mbere cabajijwe na safoni telefoni yabajije ico ivyo bihugu Burundi n'u Rwanda bipfa Eh, mu ncamake nuko eh, kubera izo ngorane zabaye mu Burundi hariho impunzi zagiye mu Rwanda muri izo mpunzi hakaba harimwo eh, notam- eh, notama abashatse gutembagaza ubutegetsi Eh, ma- amategeko mpuzamakungu aravuga neza yuko igihugu gitegerezwa kwakira impunzi zigeramiwe eh, mu ntuze mu- eh, mu bijanye na- n'agateka kabo eh, canke eh, sekirite yabo Eh, ivyo rero vya- vyace bituma haba icuka kibi hagati y'u rwanda n'uburundi Hanyuma- hanyuma hari vyabaye vyinshi vyo gusotorana eh, sinobidondagura ngo ndabiheze eh, haba mu majambo murazi imyiyerekano yabaye i bujumbura bavuga ngo ngo bomesa naka cyangwa uriya n'uwundi eh, bakavuga n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda ibyo byose rero byatumye icuka kiguma ari kibi eh, uri yuko eh, umuti uboneka eh, bigatuma bi- bi- bi- bi- bi- biba nabi Eh, muribuka yuko yuko ejo bundi hariho eh, abanyarwanda bapfuye muribuka ibiziga batoye muri gweru ibyo byose byatumye eh, bitera ingorane hagati y'ico- y'ivyo bihugu bibiri na nico no kwita une mauvaise communication euh, yabandanije i- ya- icana gacanwa euh, uri yo kuzimya yegomeye mu nshingantahe gerard hakizimana eh, ku kibazo ca mbere kuko ibindi bisa n'ivyatoye inyishu mu kanya gatoye cane gose ikibazo ca safoni
icyo tuvuga icya- icyatumye kumbura haba imigenderanire mibi cyane eh, ni twemeza ko u rwanda ntirwarakira impunzi z'abarundi kandi n'ibyo igihugu cyose kirafite uburenganzira bwo kwakira impunzi ariko icyagiye kubonekamo kibi eh, ni uko kumbure haciye abandi mankete bikaboneka ko ariko ratanga irwanisha n'inyigisho ibyo byagiye gutuma imigenderanire isekera cyane ku buryo abanabi batabona kumwe ibijyanye no kwakira impunzi nayo kuba u rwanda rwarakira impunzi sinaza ko icyo ari cyo uburundi bwaba bwarahoye u rwanda kuvuga ko bapfa kumaze ko u rwanda rwavuga ko urundi rugize intera hamwe mugamaze kubahoza yambaye izabonetse tukabahoza twigana kimwe
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri fm mu burundi akarongo ka mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm i kigali ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu kuri facebook kuri twitter no ku mbuga ngurukanabumenyi niho turi facebook na twitter ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mwari kumwe na oriane itanga ishaka mu makuru yo kuri ino saha ndabashimiye